iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi ku makuru yo kuri ino saha kuri uno munsi wa gatanu itariki cumi na rimwe z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kuri mikoro washington dc muri kumwe na oriyani tangishaka kaze mu biganiro byacu umukenyezi akwiye kwiyemera kumva ko ashoboye ntiwigaye ntiwisuzugure ngo ntacyo nshoboye uyu ni momamo karegwa umushingamateka mu ntara ya gitega mu munsi mukuru wahariwe umukenyezi ku isi wahimbajwe mu na- mu ntara ya gitega kuri uno munsi ni mu kanya gato turabashikiriza kandi amakuru yerekeye imfashanyo yarungitswe na leta zunze ubumwe za amerika ku mpunzi z'abarundi leta zunze ubumwe za amerika zigiye guha uburundi izindi mfashanyo zingana n'amamiliyoni mirongo itatu n'amwe- n'umwe z'amadolari azofasha abanyagihugu na- n'impunzi cyane cyane zahuye n'ibibazo byatewe n'uruhagarara rwa politiki ruri mu gihugu izi mfashanyo nshasha zigiye kwiyongera ku zindi mfashanyo zarungitswe mu burundi zishika ku mamiliyoni mirongo umunani n'atandatu z'amadolari y'amanyamerika amaze gufasha uburundi kuva uruhagarara rwa politiki rutanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu imiliyoni mirongo ibiri na zitatu z'amadolari zizofashish- zizofasha ziciye mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu ishami ryereke- rijejwe gufasha impunzi izindi miliyoni umunani zicishwe mu ishami ryitwa pam ariryo rifasha imfashanyo z'imfungurwa muri iryo shyirahamwe Ha- hcr izokoresha mu gufasha impunzi nshasha z'abarundi ziri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda tanzania mu buganda muri zambia mu kubafashisha ibya nkenerwa mu buzima bwa misi yose mu burundi ishami pam rizoyakoresha mu gutanga imfungurwa ku mpunzi z'abanyekongo ziri mu burundi n'abandi barundi basinzikajwe n'indyane za politike ndetse n'ibindi biza byashikiye uburundi mu minsi yahera amerika imenyesha ko izobandanya gufasha abatari bake bahuye n'ingaruka mbi zatewe n'indyane za politike mu burundi ikazonabandanya kandi gukorana ni- n'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini hamwe n'ayandi mashyirahamwe ariko aragerageza gufasha abarundi abakenyezi mu- bo mu ntara ya gitega babimirizi bavuga ko ari bo bahohoterwa gusumba abize abakenyezi birimizi bavuga ko bakubitwa n'abo bubakanye bakongera bakarima bonyene abagabo babo biriwe ba- bari mu tubare ariko hagera kwimbura umugabo akaba ari we abironkeramwo inyungu kuruta ku ruhande rw'abize bavuga ko badashi- badashigwa imbere mu bibanza by'ubuyobozi mu gihe bavuga ko bashoboye ivyo vyavuzwe mu munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakenyezi ah, ah, uba ku itariki y'umunani mu bisanzwe w'ukwezi kwa gatatu ariko mu ntara ya gitega bawuhimbaje kuri uno munsi inkuru irambuye mugenzi wacu fidel d'antoine nsabimana
abirimizi abize abakora ubuzi butandukanye abasirikare n'abapolisi b'abakenyezi bose bari bitavye ibirori vy'uno munsi aho vyatangujwe n'idefile y'abakenyezi yatanguriye ku biro vya komine gitega igana ahitwa ku muganuro muri, muri karitsiye shatanya ahavugiwe amajambo y'uno munsi nkuru nziza janine umukenyezi mwirimizi avuga ko abakenyezi birimiza aribo babangamirwa n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina mu buryo butandukanye arashima kubona uwo munsi mukuru utumirwamo n'abantu bato bato igituma n'abantu bato bato dukwiye dutumirwako ni uko iryo hohoterwa cyane cyane ry'abakenyezi rifatira cyane cyane ku bantu batize abantu bize bo bongira bari baf- bari bamaze kumenya ubwenge bukuze bakaronka ahantu bashobora kwitwara mbwa nk'abantu bato bato nka batwega kuronka ahantu ushobora kwitwara wumva umenga tuguma dufise amasoni ugasanga nyine umuntu agumye muhira akemera nyine uko umugabo we amufasha akemera akemera uko hariho bamwe bamwe bishika nk'ibyo barimye bikagera umugabo wowe uri umugore n'ahari ubuwe wababimye muga akaba ataruhashe ataruhushe wifisemo ugasanga bigera umuntu w'umugabo ibana nyine cyane cyane abagabo bakubita abagore n'abagabo usanga bakunda kunywa inzoga ziyayu- ziyayura umutwe N'abaga- mw'ijambo rimwe abagabo bo ntibarima nyene abagabo babiri ko ntibarima atari nk'umugabo agupfa yisana akaguha nk'umukozi Ni ba- n'abagabo bakajembo n'abatwara amasuka mu ndimo ngo bagiye kurima abakenyezi nibo barima none bo baba bari here hari igihe babibereye ku mabare nyine bicaye ku mabare kuko bavuga ati harima abakenyezi ugasanga umugabo akubwiye ngo none wowe waje gukora iki umubaza ngo no kurima ukaca usanga nyine babyihanganye uko nta mugabo asigarana umwana Eh, uramuheka nyine udukorwa twose usanga dukora ukora nyine mwana mufi ariko rero hari n'abakenyezi birimizi babona kwitaba uwo munsi mukuru wabahariwe ari uguta umwanya wo gukora utundi dukorwa twobateza imbere murekatete mariya sabina ni umukenyezi yari yaje kwitabira ivyo birori none nagira ikintu muvuga mu mpenshi ni umwana nyine sora twa dusombe nindatuma iyo fana mu mpera ashika ngo wa mwana wanje jo genda kuja mu ry'imana atari nirigwe ngaha kukabaze nde ku ruhande rw'abakenyezi bize amashuri bavuga ko bataronka ibibanza vy'ubuyobozi manirakiza mariya goreti aserukira unani kafobu igitega ko murabye nko mu buyobozi bw'indero mu mashuri mato mato abakenyezi bari ku rugero rungana ibice mirongo ibiri na kimwe ku ijana gusa ku ma ekole segonderi abakenyezi bari ku rugero rungana ibice cumi na kimwe gusa urumva ko bya biti gatatu dufise mu bijyanye n'amagara y'abantu abakenyezi bari ku bice mirongo itatu na bibiri gusa Mm, nta mukenyezi n'umwe dufise atwara ibitaro ngaho igitega nta n'umukenyezi n'umwe afi- dufise atwara district sanitaire uburimyi naho twasanze nta mukenyezi w'umugoronome mu ikomine n'umwe dufise mugabo turafise ba- abaveterineri ba- babiri gusa nabo baca bagira ibice cumi n'umunani ku ijana ku bijyanye n'ubutungane mu makomine cumi n'imwe dufise amasentare z'intango aho dufise umukenyezi ni muri gitega na makebuko gusa ni ukuvuga ni babiri ni ukuvuga ibice cumi n'umunani ku ijana n'intwaro dufate nko mu batowe ku mitumba turafise abakenyezi amajana abiri na mirongo icenda na babiri ni ukuvuga ibice mirongo ibiri na bibiri ku ijana muri abo amajana abiri na mirongo icenda na babiri mirongo ibiri n'umunani nibo ari abakuru b'imitumba umushingamateka w'umukenyezi momamo karegwa yatowe mu ntara ya gitega avuga ko abakenyezi bakwiye kwiyumvamo ko bashoboye ku rugero rw'abagabo momamo karegwa aravuga n'uko yabigenje kugira ngo abe ari mu baserukira abanyagihugu umukenyezi akwiye kwiyemera kumva ko ashoboye ntiwigaye ntiwisuzugure ngo ntacyo nshoboye kuko hariho abakenyezi bamwe bamwe naho eh, wobabwira uti ngo tuguhe igikorwa kanaka akubwira ati ntacyo nshoboye mugabo ukwiye kubanza kumva yuko ushoboye hanyuma naho cyoba ari ikintu utarakora na rimwe uka- ukagerageza ugashyiramo ingufu ukagerageza ukagira umuhate jewe rero nuko nabigenjeje narumva ntijewe momamo ndabishoboye abaserukira abakenyezi muri iyo ntara ya gitega bavuga ko bagiye kuvira hasi rimwe kugira ngo bigishanye gukora imigambi mito mito yo kwiteza imbere mu ntumbero yo kurwanya ubukene mu miryango fidel d'antoine sabimana igitega ijwi rya amerika urakoze cyane fidel d'antoine sabimana aho mu ntara ya gitega tuve gitega tuje mu rwanda gato umugera bita influenza utera ibicurane ni umwe mu bintu nyamukuru bihitana abantu ku isi uyu mugera utuma umubiri w'umuntu wononekara buke buke n'aho iyo ndwara bita benshi giripe iba yakize mugenzi wacu tabita mukamusoni yavuganye na bamwe mu banyagihugu bari mu rwanda tubatega amatwi
kwivuza hariho ikibazo gikomeye cyane kuko eh, hase isanzwe ifasha impunzi ivuza abantu gushika ku myaka cumi n'ibiri no ku myaka mirongo itandatu n'irenga murumva rero abo bandi bari hagati y'iyo myaka ni ukuvuga ko batavurwa baravura n'abafise indwara zikomakomeye zijya zidakira ariko abandi bandi murumva ko batavurwa icyo ni ikibazo gikomeye cyane dufise kijyanye n'ikibazo cyo kwivuza cyane cyane icyo kintu navuga ko kiduhanze kuko uh, ishyirahamwe hasi risanzwe rifasha impunzi ntirivuza abarenze imyaka cumi n'ibiri n'abatarashikana imyaka mirongo itandatu kandi turavye abari muri icyo gice nibo benshi cyane mu bahunze cyane cyane kuva ku myaka irenga cumi n'itatu gushyira ku myaka mirongo itatu n'itanu kuko nibo baronderwa cyane mu burundi abo rero nibo bafise ikibazo ko badashobora kuvurwa oya uburenganzira bwo kuvugwa nabwo dufise kubera bavura abana bo kuva kuri ku busa gushika ku mi- ku myaka cumi n'ibiri rero biragoye ko twege two kwivuza rego kandi uravye cane mu gisagara benshi naba- abari hejuru y'iyo myaka cumi n'ibiri kwivuza rero ni biragoye muri uwo mwanya nosaba kuko nk'impunzi irafise uburenganzira kuvugwa ku- gufungura no kwiga urumva rero si kuvuga ngo twege tuba aho mu- mu gisagara ntibisigura yuko ngo tuba twishoboye oya kubera ubuzima bwo mu ikambi buragoye ibijyanye no kuvugwa harimo ingorane zikomeye cyane kubera ngaha mu rwanda hcr yatwemereye yuko ishobora kuvura abana batarenze imyaka cumi n'ibiri n'abatama ba- barenze imyaka mirongo itandatu mugabo n'abo bana ba- batarenze imyaka cumi n'ibiri eh, tw'impunzi tutari mu- mu mu nkambi y'impunzi biratugora kubera n'abo bana b'imyaka cumi n'ibiri ntibabavura neza mu bisanzwe ivyo kuvugwa ivyo kuvura twovuga yuko atakiriho kirakogwa bon ico twosaba si- si- si ico kuvugwa gusa ico kuvugwa turifuza yuko bodufasha bakaza baratuvura mugabo bakamenya yuko hariho impunzi zose mu bisanzwe zidategeza kuba mu nkambi kandi si ukuvuga yuko umuntu atagiye kuba mu nkambi yuko aba ari umuntu yishoboye hari igihe usanga bigoye ukaguma urwana n'ubuzima mugabo twashaka yuko HCR ikubita agashi igafasha n'abantu batari mu nkambi abo rero bari bamwe mu mpunzi z'abarundi bari mu gihugu cy'u rwanda bavuga ku bijyanye no kurwara indwara ya influenza n'ukuntu babipfuza kuvurwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu ajejwe kwitaho impunzi muri izo nkambi ziri mu rwanda ikibazo cyo kwivuza kiracari nyamukuru ku mpunzi z'abarundi ziba mu gisagara mu gisagara mu gihugu cy'u rwanda eh, gushika ubu ah, abemerewe kuvugwa n'abana bari munsi y'imyaka cumi n'itatu n'abagenzi bo- mu- bari mu zabukuru bafise nk'imyaka irenga mirongo itandatu abarundi baba mu- i nyamata eh, co kimwe n'ababa mu mujyi wa kigali bavuga ko uburenganzira bwo kuvugwa ku mpunzi ari ikintu nyamukuru mu bushikiranganji bw'impunzi bavuga ko uwushaka kuvugwa aja mu nkambi kuko ub- ku bwabo impunzi ziba mu muji ziba zifise uko zivuza inkuru ya tabita mukamusoni
ibihugu vyo muri afurika vyishyize hamwe kuva mu bihumbi bibiri n'icenda kugira bigenzure umugera utera ibicurane iyi ngingo yafashwe kubera ikiza c'ibicurane vy'inkoko cari cateye bica bituma bashaka kugira birinde ingwara itegwa n'uwo mugera ntihave isasika inganda muri afurika kuva ico gihe abashakashatsi bagiye hamwe kugira bashireho uburyo bwo kugenzura uwo mugera no guhanahana amakuru ingwara y'ibicurane iterwa n'umugera wa influenza mu kinyamazuru igisanzwe citwa gripe abahinga bavuga ko yica ariko ntiyica ubwo nyene ingaruka zayo ngo nizo zica nk'uko muganga jose nyamusore ajejwe kuraba ingwara zifatiye kubiza mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu rwanda abisigura kurwara umusonga ukabije icyo bita pneumonie severe abana bashobora kurwara mu matwi ni izo ngaruka ishobora gutera ishobora kwica ubundi ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu rwanda busaba abantu kugira inyifato nziza na cane cane mu kutanduza abandi iyo wayirwaye wirinda kwanduza abandi nicyo cya mbere kuko virusi ubwayo ifite igihe ikoreraho imbaraga zo zikamanuka ni ukuvuga ko iyo utanduje undi muntu inu- inyuma y'iminsi nk'ibi itatu i- i- irashira ni uko abantu bagenda banayanduzana ariko nayo iragenda ikora iki igabana wabukana uyu mugera utera ibicurane waramaze kuronkerwa urucanco mu bihugu nka amerika ngo bicancisha ku mwaka ku mwaka kandi urwo rucanco ruguma ruhindurwa mu rwanda urwo rucanco akamaro kago ngo ntikaraboneka kuko uwo mugera utera ibicurane nturaba ikibazo c'amagara y'abantu muri rusange kubera kubera kubera urabo ura- ukurikirana vulnerability y'abantu na vulnerability y'abantu n'ibintu bintu twebwe gripe ntabwo ari ikibazo cyane ku buryo tuha- tuhajya ngo tugiye gukingira abanyarwanda ariko mu bindi bihugu nko muri afurika yo mu burengerazuba iyi ndwara y'ibicurane icyo bita gripe kirabangamira abantu cyane n'aho amaleta y'ivyo bihugu atagaciro aho ikibanza ibitigiri vy'abahitanwa n'uwo mugera canke abapfa bazize ingaruka z'iyo ngwara muganga yambayam ava mu gihugu ca senegal kandi akorera mu kigo bitire pasteur muri ico gihugu institut pasteur gisanzwe kijejwe gukora ubushakashatsi ku bijanye n'ingwara z'ivyaduka Ah, Même si c'était un problème de santé publique, les autorités ne la considèrent pas comme réellement une maladie de santé publique.
naho yoba ari ingorane y'amagara y'abantu muri rusangi abategetsi ntibashobora kuyifata gutyo kandi ndabatahura buke buke kuko uravye mu bihugu vya afurika indwara z'ivyaduka canke izindi ndwara zihitana abantu ni nyinshi birumvikana jewe nk'umuganga w'umuvyeyi nsaba ko hotanga urucanco ku banyagihugu ku buryo umuvyeyi wungenze ahabwa urucanco umwana agakingirwa kiri mu nda kuko izi ncanco zisanzwe zihari ntizishobora gukingira umwana atarakwiza amezi atandatu c'est les bébés de moins de 6 mois.
muganga proseri zekiba tragnada ava mu gihugu ca burkina faso asanzwe ari n'umwigisha muri kaminuza avuga ko indwara y'ibicurane ari indwara ikomeye kandi yica nawe nyene asaba ko urucanco rw'umugera wa influenza utera ibicurane rukwiye guhabwa abanyagihugu bo muri ibi bihugu vya afurika non seulement prouver qu'il y a les virus infectieux, dushaka kwerekana ko hari umugera utera ibicurane witwa influenza ugendagenda mu bantu ariko kandi uwo mugera urabangamiye abanyagihugu uwo mugera waratorewe urucanco twifuza ko amareta yogenzura iyo ngwara ubwa mbere na mbere kandi akiyemeza kugurira urucanco abanyagihugu na cane cane abari mu migwi ibangamiye gusumvya abandi pour vacciner les populations les plus vulnérables.
nawe ukibaza ko izi nama ari ugushaka guhayanisha no kudandaza uru rucanco kugira rumenyekane hanyuma baruzanira abanyafurika gutyo uwarukoze abona isoko ico ntibagihuriza ko aba baganga bavuganye n'ijwi rya amerika ariko nimba ari no gucuruza ariko n'igihugu gifite uburenganzira bwo kugura cyangwa kutagura ukurikije ibigufitiye akamaro bitagufitiye akamaro twese tujya tujya muri na komati ibirimo byose turabigura ugura ibigufitiye akamaro Le fait de pouvoir acheter les vaccins et vacciner les populations.
kugurira abanyagihugu ncanco nawe uvuga ko ari gushaka inyungu zo kudandaza ariko ku rundi ruhande amareta yemeye kugura nuko abakora izo ncanco nabo boca bagabanya ibiciro kugira baronke amahera Il n'y a rien sans rien. Les, les firmes aussi en profitent pour se faire de l'argent.
abaganga bavuga ko gufata imiti atari cyo kiza imbere ariko ikiza ubwa mbere kwikingira no kureka kwanduza abandi mugabo uwo yafashe yofata umuti kugira ntihagire ibindi vyuririzi bimufata canke ngo yanduze abandi benshi i kigali tabita mukamusoni ijwi rya amerika urakoze cyane tabita mukamusoni U- abakenyezi baba muri leta zunze ubumwe za amerika ah, bazokoranira hano i washington dc mu ndwiza mu nama yo kwigira hamwe uruhara rwabo ku kwiteza imbere no mu gutorera umuti muri zimwe mu nzitizi n'ibibazo bahura navyo mu mahanga mbega umunyarwa- umunyarwandakazi at- aba hano mu mahanga ingorane ahura nazo ni nk'izihe emakile businje uh, aba muri leta ya texas hano muri leta zunze ubumwe za amerika yabisobanuye neza mu- mu kiganiro muri sanga yagiranye na mugenzi wacu edi gwema dutega amatwi rimwe mu byo baganiriye
abanyarwanda dusanzwe duhura tuganira twigira hamwe uko twakemura ibibazo bitureba twese nk'abanyarwanda ariko noneho kubw'umwihariko muri uku kwezi kwahariwe umu- umudamu twifuje kuganirira hamwe n'abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u rwanda mu bibazo bitureba bitubangamira bituma tudatera imbere nk'uko tubyifuza kugira ngo dushakire hamwe umuti y'ukuntu twabikemura bimwe muri ibyo dufite abashyitsi b'imena ah, harimo ah, nyakubahwa jeannette kagame uzaturuka iwacu mu rwanda dufite inshuti z'u rwanda ziri hano muri leta zunze ubumwe ziteguye kudufasha kurebera hamwe uko twashaka umuti w'ibi bibazo hamwe natwe abanyarwanda n'abanyarwandakazi bari hano twese uravuze ngo ingingo nyamukuru izaganirwaho ni ukuganira ku bibazo muhura nabyo nk'abanyarwandakazi baba mu mahanga abanyarwandakazi batuye muri leta zunze ubumwe za amerika ushobora kutunyuriramo muri make bimwe mu bibazo by'ingutu umunyarwandakazi ahura nabyo hano muri amerika cyangwa se n'ahandi ahatari iwabo Ah, ibibazo nya- ah, nyamukuru nge mbona nk'umunyarwandakazi umaze igihe muri iki gihugu cya amerika dufite icyo bita- nakwita ko ari cyo incompetence cyangwa se umuco wacu n'uburere twahawe n'iwacu usanga akenshi na kenshi utajyanye n'ibi bihugu tu- dutuyemo bikaba rero byaba ngombwa ko kugira ngo tubashe gutera imbere muri ibi bihugu ari uko twabasha kwegera abo duturanye tukamenya umuco wabo tukamenya ukuntu twatera imbere tubashije gukorana nabo duhinduye umu- umuco twahawe ubu rero twahawe singombwa ko atari bwiza ni bwiza umuco wacu ni mwi- ni mwiza nta na kindi cyawuruta ariko kandi kugira ngo tubashe kumenya no kwegera no gusabana n'ibihugu turimo tugomba kubasha kurebera hamwe ukuntu twahindura twabasha gushyira hamwe umuco wacu n'uwabo duturanye kugira ngo tubashe kwegerana no kubasha gukorana nabo bye kutubangamira mu mirimo yacu dukora ya buri munsi Ah, ibindi nabyo mbona um, umunyarwandakazi akunda guhura nayo akenshi na kenshi abanyarwanda iyo turi mu mahanga usanga dukunda kwegerana ubwacu nk'abanyarwanda cyangwa nk'abanyafurika kubera ko dukumbura iwacu tugakumbura umuco wacu n'ururimi rwacu aho kugira ngo twegerane cyane kugira ngo tubashe kumenya exactly icyo twakora nk'abanyarwanda kugira ngo tubashe gutera imbere cyangwa se gukora ibikorwa nk'iby'abanyamerika bandi bakora muri iki gihugu murakoze ese ibi byaba bibangamira uburyo umunyarwandakazi akwiye kwiteza imbere muri kino gihugu Lady Rwema urabona nko mu kazi nkanjye nize muri iki gihugu nkora muri iki gihugu ariko iyo ugiye kureba umuco wacu nk'umunyarwandakazi twatojwe ko umunyarwandakazi agomba kugira ubwitonzi umunyarwandakazi akenshi ntamenya kuvuga mu ruhame umunyarwandakazi ntareba umugabo mu maso iyo avuga cyangwa se iyo baganira ariko muri iki gihugu iyo cyo turimo ugomba kumenya kwerekana ubushobozi bwawe ugomba kwe- kwerekana uwo uriwe icyo ubashije gukora ukabona n'umuntu ukavugana n'umuntu wese umwereka ko ufite ubushobozi nyakuri ariko iyo utabashije kubyerekana nta muntu n'umwe uzigera akuvugira icyo uri cyo cyangwa icyo ushoboye gukora niho mvuga rero ko uwo muco wacu n'ubwo rero twatojwe ni bwiza ariko akenshi biratubangamira kuko abantu babibonamo nka- nk'ingufu nkeya ntabwo babibonamo nk'ubushobozi cyangwa se umuco mwiza murakoze uvuze ikibazo kijyanye no kureba umuntu mu maso akenshi ah, nk'iyo ugiye ah, mu kizamini cy'akazi nturebe umuntu mu maso abantu benshi hano muri amerika cyangwa se no muri amerika ya ruguru bibaza ko hari ikintu bahisha udashaka kuvuga ya nibyo koko akenshi muri ibi bihugu iyo umuntu muvugana azi kuvugisha ukuri yumva ko ugomba kumureba iyo utamutombereye mu maso ngo umurebe umubwire muvugana murebana yibaza ko hari ikintu ukinze cyangwa umubeshya kandi mu muco wacu za soni zacu twita ko ari byiza akenshi bitubereye imbog- imbogamizi mu mikorere yacu no mu gusabana n'abantu tubana nabo ahubwo se ibyo ntibyaba impamvu namwe nk'abanyarwandakazi mutuye mu mahanga ya- yatuma mubigisha mukigisha abo bantu uwo muco wanyu mukababwira ngo iwacu mu muco wacu ni uku bigenda namwe mwari mukwiye kugerageza mukatwumva mukumva umuco wacu natwe mukatwubaha ni byiza ko dukomeza umuco wacu ariko hari n'undi muco mwiza dukwiye kwiga kugira ngo tubashe kugendana ni- n'iterambere ry'ibihugu ry'ibihugu turimo ntabwo mvuga ko iyo umu- umunyarwandakazi abashije kwicara akaganira ubushobozi bwe ububasha bwe ibyo yabasha gukora si umuco mubi mbona ari umuco mwiza ku bwanjye twarize aba- ibihugu turimo n'abantu bafite ubwenge nk'ubwo dufite nta mpamvu rero dukwiye kwitinya numva kwitinya uretse no mu gihugu cya amerika n'iwacu mu rwanda kwitinya nicyo gituma umunyarwandakazi ahenshi asigara inyuma kuko ubushobozi ufite ntubasha kubugaragaza kuko kwa kwitinya n'isoni bihora bigusubiza inyuma ntubashe kuvuga koko byisanzuye mu bubasha bwawe n'ubumenyi- n'ubumenyi ushobora kugirira igihugu cyangwa nawe nya- nawe ubwite usibye icyo kibazo cyo kugerageza kumenyera umuco w'ahandi mu miryango yanyu y'abanyarwanda hari ibibazo umutegarugori ashobora kuba ahura nabyo ibibazo nabona kenshi muri ibi bihugu ah, ibihugu dutuyemo ni ibihugu akazi kaba kenshi ah, dufite abana ah, dufite imiryango tugomba um, tugomba guteza imbere akenshi umunyarwandakazi ahugira akazi kenshi agira kureberera aba- urugo akagira kureberera umugabo akagira akazi kamureba kandi ukisanga akenshi na kenshi bamwe ah, biragaragara ko bagiye ba- ba- bamaze kugenda batera imbere abagabo bafasha abagore babo mu mago mu kazi ariko akenshi na kenshi ugasanga hari byinshi twakabaye ah, inyungu twakabaye tubona muri ibi bihugu nk'amashuri ariko kubera izo nziti- inzitizi nyinshi z'ubuzi na famiye bagomba kureberera ugasanga ntibabahejeje inyuma kubasha kwiga no kwiteza imbere uko bikwiye kuri telefoni kandi turi kumwe na justin justin uranyumva nashaka kubaza ikibazo uwo mupfasoni aho batuye nk'uko bavuze ati biragoye kumenyera imico yaho uko dusanzwe tubizi hiyo mu- mu mu bihugu bya burasha muri amerika kenshi usanga eh, umugabo n- n'umugore kenshi ba- basa nk'uko begeranye mu mu madovuwari eh, n'amaduruwa umugabo ino ino mu- mu- mu- muri afurika ndazi i burundi jendi ndi bujumbura mugabo ni kigali ni hafi yacu Bira- biravugana yuko iyo umugore kenshi mu rugo ari umuntu yitwa ko akirutse afise ibintu tumeze nk'uko ari we a- a- yiza cyane na- biratuma hariho habaho eh, u- u- ugumera nk'uko nk'uko umugabo ari hasi rero nkashaka kumubaza nti none mu rwanda ego ni umunyarwanda mugabo ari hiyo ariko nkavuga nti none nk'abanyarwanda bari ino mu rwanda canke abarundi canke abandi bantu muri afurika bo- ba- babona gute icyo cyo kwiteza imbere nta ntibabona yuko hariho intambamyi mu rugo bituma iyo umugore ateye imbere cyane bituma umugabo hariho ukuntu a- a- hariho u- u- ukudahuza kubera aco umenga agomba kumusumba murakoze jisite njye ku bwanjye nk'umunyarwandakazi ah, umunyarwandakazi wize kandi ah, ntabwo mbona ko iyo ari imbogamizi uretse yuko abanyarwanda akenshi nk'abagabo nk'igitsina gabo bamenyereye kumva ko umudamu ah, ibiro bye ari mu gikoni ariko ubusanzwe ku muntu ujijutse ureba aho igihugu aho isi igeze yakwifuje ko umudamu we yagira ubushobozi buhagije bwabasha kumufasha kubaka urugo no kubaka igihugu ngere nk'ubwanjye nk'umunyarwandakazi numva ko gutera imbere k'umunyarwanda ntateza urugo imbere gusa ahubwo ateza n'igihugu imbere n'isi imbere numva rero twakarebye twakaretse kurebera mu rwego rwo kumva ngo umudamu uteye imbere asumbye umugabo ahubwo tukarebera hamwe mu ngu- ingufu bazana mu kubaka amago yabo no kubaka ibihugu byabo inama nabagira rero abadamu bumva ko iyo uteye imbere usumba umugabo umugabo ni umugore ni umugabo umugabo umugore akaba umugore ntabwo bizigera bisimburana byasim- bya- bya- byatezanya imbere byakuzuzanya ariko ntabwo umugabo umugore yasimbura umugabo kubera ko amurusha amafaranga cyangwa amurusha ama- amafara- ama- amurusha amashuri ku bwanjye rero numva yuko twarebera hamwe ko mu kwiteza imbere twese nk'abantu umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi ari ukugira ngo twiteze imbere ariko atari ukugira ngo dusumbane mu- mu bushobozi murakoze urakoze cyane imakire businge kuri telefoni kandi turi kumwe na claude claude uranyumva nagira ngo mbaze uwo mudamu ubundi hano mu rwanda biragaragara ko u- uburinganire cyangwa kwiha- gutera imbere kw'abagore hano bigeze ku rwego rwo hejuru hamwe n'impungenge mugenzi wanjye agize kano kanya avuga ko abagore bi- byagaragaye ko iyo bamaze gutera imbere bamaze guf- kugira ubushobozi bukomeye bigaranzura abagabo icyo kibazo nanjye niko nkibona hano mu rwanda kuko iyo ugiye kureba abagore babahaye ubushobozi burenze ku buryo habaye hasigaye hagaragara noneho ihohoterwa ritakitwa iry'abagore nk'uko byahoze ahubwo hagaragara ihohoterwa rikorerwa abagabo nubwo ritavurwa ibyo ni ibintu bigaragara mu bantu kandi biragaragara ndavuga hano mu rwanda njyewe ndi i kigali njya mbibona nkabona abagore bitewe n'ubushobozi babahaye burenze byarumvikanye nabi bikagaragara ko abagabo nabo bagiye ku rwego rwo hasi nubwo bidakunda kuvugwa ese ndagira ngo mbaze uwo mudamu ntabwo agira impungenge iyo abona abagore bakomeje guteza imbere abagabo noneho abagabo bakarushaho gusubira inyuma ndavuga nk'uko abagabo nk'uko wenda mu mashuri natanga nk'urugero mu rwanda ubwo abanyeshuri baba biga mu ishuri rimwe ugasanga umu- umwana umukobwa w'umunyeshuri bamu kugira ngo bamuporomotinge bafatira ku manota makeya hanyuma umwana w'umuhungu bakamushyira ku manota menshi ubwo rero nkaba mbona harimo imbogamizi zo kwita ku, ku gitsina kobwa gusa abahungu nabo nte- ntekereza ko bibagiranye none ibyo we yagira icyo abivugaho se abona we nta kibazo kirimo Eh, claude ku bwanjye numva ko ikiremwa muntu cyose gifite uburenganzira bumwe Ah, nkanjye mfite abana babiri mfite umwana w'umukobwa n'umuhungu ariko iyo mbarera mbarera kimwe simbona ko umuhungu asumbye umukobwa nta n'ubwo rero nibaza yuko iyo bamaze gukura umwe akaba umugabo undi we akaba umugore umwe agomba kugira u- agira uburenganzira busumbye uwundi nizera rero yuko kumva ko umudamu yatejwe imbere ntakwiye gutezwa imbere ahubwo bose bagwiye- bakwiye gutezanwa imbere kimwe ntabwo rero numva ko kumva ko abadamu batejwe imbere hari ingaruka byagira ahubwo nibaza yuko namwe nk'abagabo mukwiye guharanira yuko abadamu banyu bashiki banyu abakobwa banyu batera imbere kugira ngo ibyo bibazo byo kutumvikana cyangwa se by'amakimbirane cyangwa se kumva ko hari imbaransi cyangwa se uburinganire butangana byashira numva rero mu gihe tugezemo mu isi tugezemo n'ukuntu itera imbere twagaye tukireba umugore n'umugabo ahubwo twakarebye icyaduteza imbere twese nk'abanyarwanda nk'ikiremwamuntu wavuze ibibazo byinshi muhura nabyo nk'abanyarwandakazi tuye kuri uyu mugabane wa amerika ese iyo murebye ibyo bibazo murabyihariye gusa nk'abanyarwandakazi cyangwa se ni ibibazo rusange abimukira bose bahura nabyo iyo baje mu bihugu nk'ibi mu by'ukuri iki kibazo ni ikibazo kireba abantu bose babimukira twebwe nk'abanyarwanda twafashe ingwa- ingamba yo kudasubira inyuma twafashe ingamba yo kwiteza imbere twafashe ingamba yo kurebera hamwe i- imiti yakemura ibibazo byacu rero si twe gusa ni abantu benshi ni abimukira bose bahura n'ibi bibazo ariko twebwe nk'abanyarwanda twiyemeje ko tugomba gushaka umuti aho ushoboka hose kuko turi mu bihugu biteye imbere nta mpamvu twakwiye gusubira inyuma ahubwo dukwiye kureba uburyo hamwe twakorera hamwe tukiyegeranya tugaf- tugakoresha ingufu zose dufite n'ubushobozi muri- muri bimwe bihugu dutuyemo kugira ngo tubashe natwe kugendana n'iterambere ry'ibihugu dutuyemo murakoze nk'inama wagira umunyarwandakazi ugikandagiza ikirenge kuri uyu mugabane ni nk'iyi inama nyamukuru nagira umunyarwandakazi w'umwimukira ukigera muri amerika cyane cyane aho ntuye niho navuga egera abantu usanze hari abantu benshi bamaze igihe muri iki gihugu hari abantu benshi banyuze mu ngorane zitandukanye ariko babashije ibyo bibazo kubinyuramo kandi babinyuramo neza bakaba bamaze gutera intambwe gerageze kwegera abantu we kwiga
aho ni naho rero duhagarika ikiganiro n'amakuru yo kuri ino saha mwari muri kumwe na oriya nitangishaka mwakoze kudutega amatwi ayandi makuru iradiyo ijwi rya amerika site yacu ya interineti wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu